dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
murumva ijwi ry'amerika ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo murakomeye kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi umwaka urarenze abarundi babarirwa mu bihumbi amagana bahunze igihugu cyabo umuryango w'abibumbye ishami ryita ku mpunzi hcr ritangaza ko abarundi barenga ibihumbi magana abiri mirongo itanu bahunze igihugu ubu babaho nk'impunzi mu bihugu bituranyi byo mu karere k'ibiyaga bigari impamvu abarundi bahunze batanga yatumye bava mu ngo zabo bakava mu gihugu cyabo ni umutekano iyo mpamvu kandi bayihurizaho n'imigambwe amashyaka atavuga rumwe na leta ndetse n'abayobozi b'imiryango itegamiye kuri leta abenshi muri bo bari hanze y'igihugu gusa umwe mu bayobozi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa perezida Pierre Nkurunziza mu Burundi uwo ni umushingantahe Agathon Rwasa uyoboye ishyaka rya FNL we yagumye mu gihugu yewe nyuma y'amatora y'umwaka ushize umushingantahe Rwasa yahawe umwanya wo kuba icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi mu kiganiro dusangira ijambo uyu munsi twamutumiye mbanje kubasuhuza mushingantahe agaton rwasa muraho cyane turaho turashima namwe ndabaramukije ye ikaze kandi nanjye ndabashimiye kuba mwitabiriye gahunda z'ijwi ry'amerika uyu munsi umushingantahe rwasa mumaze navuga hafi umwaka muri ku mwanya w'icyegera cya mbere cy'umu- cy'umukuru w'intama nshingamateka mu burundi muri mu mugambwe wa fnl kugeza ubu muri navuga muri mu nteko mu nama nshingamateka mubona uburundi kuva umwaka ushize u- u- politike itera ijya imbere mubona ikibazo gihagaze gite muri rusange sinuvuga ngo politiki iratera imbere kuko usanga abantu kugeza na n'ubu baguma bakomeza kwinubana usanga kugeza na n'ubu abarundi badashobora kuba bo bahu- bahu- bohuza ku kibu- ku kuntu umuti w'ingorane wo- woboneka ko nk'uko mubizi harimwo abari hagati mu gihugu harimwo abari hanze abantu kutemerana bamwe bakavuga bati "Ni twebwe tutavuga rumwe n'ubutegetsi abandi ati bariya nibo batavuga rumwe n'ubutegetsi mbese ugasanga bamwe bose bashaka kwikwegerako ariko ibyo byo ntacyo byari bitwaye kibi ni uko usanga hari ukutihanganirana abantu kuba badahuza kuri iki canke kuri kiriya bamwe mbese ugasanga bafata abandi nk'abansi babo ko mu bisanzwe ntabwo hagomba kuba inyifato nkamwe niyo kuko ko tutohuza kuri iki canke kuri kiriya n'ibisanzwe ariko igikuru ni uko twumva ko twese turi abarundi tugomba gukorera ineza y'abarundi bose none mwe ituma umushingantahe rwasa ubu mwe musa nk'aho muri hagati nk'ururimi umwaka ushize mwari mu migambwe itavuga rumwe na leta ubu ari leta ari abatavuga rumwe nayo bazi neza ko umukwana na leta y'u Burundi mwe musanga ikibazo navuga umuzi wo gukemura ikibazo cy'u Burundi ushingiye ku ki umuzi wo gutora umuti w'ibibazo by'i Burundi ni umwe wonyene ni uko abarundi bose bicarana atagukumirana bamwe bamwe bose bakavuga uko ibintu babibona kandi bakavuga uko babyumva kagera aho duhurije wese twumvikana kimwe ni uko intwaro irafise abayirabutswa hariho leta eh, igizwe ahanini na- n'abo mu mugambwe CNDD-FDD kuba ubu rero jewe rwasa ndi hagati mu gihugu ntari hanze ntibivuga yuko ncamba umusendedefude ngumana akarangamutima k'iwanje nguma mbona ibintu mu murongo nk'uko namye ndabibona nguma mbona yuko akarenganyo kagomba gucika burundu mu gihugu mbona yuko umurundi wese agomba kubahirizwa mu byiwe no mu biwe ibyo rero nzobiharanira gushika mba ndi mu- mu mu nzego cyangwa ntari mu nzego iyo niyo nshingano nihaye nicyo gituma mvuga nti ntawe ukwiye kwibaza yuko ari we yoba atavuga rumwe na leta kubera kumbura ari hanze cyane kubera ari hagati mu gihugu umwe wese ntaraba ibyo yiyemeje ntaraba ibyo ariko arakora ntarondere gucira imanza abandi kuko kuba mu nzego sibwo bwa mbere habaye abari mu nzego mugabo badahuza eh, n'abatware none ababivuga bamwe bamwe ntibari basangiye ubutegetsi muri za mirongo icyenda mu bihumbi bibiri ibihumbi na gatanu ntibari mu nzego none ugira ngo baca baba abo mu mugambwe zende david ngo ni ukubera bari mu nzego zitwara igihugu Mm.
hanyuma nibaza yuko igikwiriye si uko abantu bo- borondera igihe cyose gukumirana ariko ikibazo ni uko abantu bumva yuko tugomba gushyira imbere inyungu z'igihugu aho gushyira imbere inyungu z'umuntu canke z'umugwi canke z'imigambwe canke z'ayandi mashyirahamwe niba mbumva Ibyo- neza umushinga ntahe agaton rwasamwe musanga ibiganiro by'amahoro hagati y'abarundi musanga ari ibiganiro bitahwe bitaheza umurundi n'umwe Ni uko niko ndabyumva kuko hagize uwukumirwa n'ubundi hazoguma hari ikibazo kuko azovuga ati jewe mwarankumiriye kumbure yiyumvire n'inzira abantu bose tuvuga ati "Izi- izi nzira z'iki gihe cya none inzira z'ibigwanisho mugabo urumva abantu bavuze bati ok wewe nimba uvuga uti wewe ufise ibigwanisho bishire ku ruhande uze hano ku meza uvuge ingorane zawe uwundi nawe zana ingorane ziwawe to- zose tuzishire ku meza icyo gihe ndumva ko dushobora gutora inyishu irama aho kwama dutora inyishu z'inusu hanyuma bwaca kabiri abantu bagasubira mu ihumbi umushinga ntahe agaton rwasa umuhuza mu biganiro yoweri museveni ndetse n'umufasha we uwahoze ari perezida wa tanzania benjamin mukapa ni abantu bombi leta zunze ubumwe za amerika zishyigikiye ko bafasha abarundi gutera imbere ibiganiro bikagera ku mwanzuro n'amahoro arambye ku barundi mwe umuhuza musanga azafasha abarundi ku buryo burambye ubwa mbere ho icyo nuvuga ni uko nta muntu n'umwe ariho ku isi yoshobora gushimisha abantu bose icyarimwe ntibikunda ndetse kubera yuko umuntu wese kumbura aba afise utwiwe yi- yibikira twi- yibaza ko ari- ari utwiwe atawundi muntu agomba gukora ko birumvikana yuko hageze umuntu avuga ati aha burya wowe urakwiye kugabanya urakwiye kwemera yuko n'ujya wundi nawe aronka ko birumvikana ko uwo muntu bitomushimisha ariko igikuru ni uko habaho ishaka mu barundi baba bari muri leta canke baba abari hanze kuko hatabaye ishaka n'urukundo by'igihugu ibyo twakora byose ngira ngo n'imana ubwayo ntiyoshobora kuduhuza ngo ngo bikunde igikuru ni uko ubwa mbere na mbere tubanza tukirimbura twebwe nk'abarundi uwuri ku butegetsi akumva yuko ubutegetsi ni ntizo si akibare kuko umutegetsi agomba gukorera igihugu agomba gukorera abarundi bose atarabye uyu canke uriya n'uwo ara- ariko ararondera nawe nyine gushikira ubwo butegetsi agomba kumva yuko atagomba kuburondera ku nyungu ziwe bwite canke bw'akagukiwe bwite ariko agomba kuburondera ku nyungu z'abanyagihugu bose mu butandukane bwacu igihe rero ibyo rero bitunaniye ntituze dute nkubire ku bahu kuri uyu ngo ni umuhuza canke ni iki ingorane si y'abahuza ingorane ni iyacu ubwacu twebwe nyine abarundi kuko tugomba kugu- kugundira ibintu turagomba kuguma kuri bya bindi hamwe umuntu akibaza yuko umenga yoba asumbya kuba umu- umurundi gusumbya uwundi ah, kandi atari byo na buhoro buhoro twese twavutse nk'abarundi turi abarundi mugabo twokuzuzanya mu gihe twobaho twumvikana dushobora kwihanganiranira ubutandukane bwacu tukabukoresha kugira ngo turabe nyine twoteza imbere kino gihugu aho kubukoresha kugira ngo dukumirane cyane twangazanye murabizi mushinga ntahe rwasa ko imigambwe imwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi amashyirahamwe atagengwa na leta yo mu Burundi abenshi mu bayayobora bari hanze y'igihugu biyama cyane perezida Pierre Nkurunziza ko yaba ari we udindiza ibiganiro bityo ari we utuma amahoro atagaruka mu gihugu mwe hari ikintu cyihariye ubutumwa mwifuza cyangwa se mwumva mwageza kuri perezida Pierre Nkurunziza haba ku bijyanye n'ibyo abatavuga rumwe nabo ba- bamuvugaho cyangwa se mwe icyo mubona mwamusaba kugira ngo ingendo ihinduke yewe ndagisaba perezida nkuru nziza wenyine ndagisaba abarundi bose bitwa yuko bari muri politiki ntibumve yuko uburundi burengeye amoko uburundi ko burengeye imigambwe uburundi ko burengeye intara bamwe canke abandi bakomokamwo uburundi ko burengeye amadini dusengamwo uburundi ko burengeye ibyo bintu byose bidutandukanya ibyo byose bituma turyana tugashihana tukamarana ko uburundi bubirengeye twiyumvire ineza y'u Burundi hanyuma dukore ku bw'iyo neza dukore ku bw'abarundi bariho n'abazoza mu nyuma icyo gihe ibintu bizogenda neza kuko nimba yaba ari perezida nkuru nziza wenyine ateye ingorane icyo cyari cyoroshe kuko umuntu umwe ugereranije n'abantu miliyoni icumi na zi- hafi icumi ntibyoba ari ingorane mugabo ikigaragara ni uko siwe wenyine kumbure mu ruhande uruca nke ruriya ntihabuze ibyo umwe yonegura uyundi mugabo ibyo nyine tunegurana n'ibyo dukwiye kuvugana ingene bitorerwa umuti ku neza y'u Burundi atari ku neza y'akagwi k'abantu canke y'imigambwe canke y'amadini canke y'amoko kuko ibyo ni bito cyane ibyo bizohera mugabo igihugu kizoguma ari igihugu ihanga ry'uburundi rizoguma ari ihanga ry'uburundi ingendo yo kurondera inyungu mwene izo ntonto arizo zatumye uburundi butagira intambwe haba mu iterambere haba mu bibano haba no mu buhinga nibutsa kandi mwe mukomeje kutwumva ko murakurikira radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kuri mikoro na etienne karekezi mu kiganiro dusangira ijambo umushyitsi twatumiye uyu munsi ku mwihariko ni umushingantahe agaton rwasa ni icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi none se turetse iki kibazo cya politiki nyirizina mushingantahe rwasa muzi neza ko ikibazo cy'umutekano ari ikibazo kigarukwaho inshuro nyinshi mpereye ku muryango w'abibumbye ibihugu by'ibihangange ku isi nka leta zunze ubumwe za amerika umuryango w'uburayi umuryango wa afurika yunze ubumwe uw'afurika y'uburasirazuba n'ibindi bihugu hari abifuza ko onu yakohereza ingabo mu burundi kuza kwita ku kibazo cy'umutekano iyo muri umutekano mu burundi muri iki gihe musanga uteye uti umutekano muri rusange hariho abavuga ati uriho urahagije mugabo ntuhagije kuko ugira gutyo kumva ngo naka baramwishe naka agiye agomba kwicwa mugabo ugasanga n'abakora iryo- ayo mashano ntibamenyekana rero icyo kibazo cy'umutekano burya kiriho kubera yuko hariho uko kuntu inyungu nto z'abantu cyangwa zi- z'utugwi tw'abantu ari zumenga zishyirwa hejuru aho gushyira hejuru inyungu z'igihugu twohindura ingene tubona ibintu tukabona igihugu imbere y'ibindi byose izo ngorane z'umutekano zohita zirangira burundu izo ngorane z'amahoro zovaho igihugu noneho kikabaho mu ituze koko ejo bundi mperutse mu- mu- mu rugendo rw'akazi muri namibiya aho hantu novuga nti narabonye ahantu koko hari amahoro ahantu ushobora kugenda iminsi ingahe mu gisagara utigeze ubona abapolisi unababonye ugasanga nta bigwanisho bafite mugabo nuzi burundi ikizakubwira yuko atamutekano uhari ko atamahoro ahari uzobona abapolisi benshi bambaye nk'abari mu ntambara ku nkoho ariko amasharijeri angahe za mitrayeze amaraze rokete ibyo ni- ni ibigwanisho byo mu ntambara mugabo nibyo bigwanisho biboneka mu mabarabara misi yose none ayo mahoro twovuga ko ari ayahe kandi hari ubwoba bungana nk'ubwo hari ubwicanyi buba buri kanya wumva ngo uyu aragiye uriya aragiye wumva ngo hari integuro zo kwica naka hari integuro zo kwica naka ibyo rero byose ugasanga binaba mu by'ukuri atanishingiro bifise ko nk'umuntu yibaza ko yishe rwasa ibibazo byiwe byoca birangira mu gihe atari rwasa bimuteye uyu munsi uwoba yarahunze akiyumvira ko yobanza kwica rwasa kugira ngo aronke amahoro kandi asize natumye ahunga uwo bari hano mu gihugu akumva ko yotekana ko yoshobora kuganza imyaka n'iyindi ari uko jewe mbanje kuja munsi y'ivu ariko ataco je ndamubujije je nivugira gusa ntiturondere amahoro y'abarundi bose turondere yuko twoja mu, mu, mu, mu kubana neza hakaba iterambere urumva yuko mu by'ukuri impinga iracyari ndende ariko igikuru ni uko hobaho ugushaka kuba- kuri twese tukumva yuko tugomba kubaka igihugu cyacu tugategura kazoza cyane cyane kuri kuri no rwaruka kuri bano bana bato kuko ibyo twabayemwo biragahera ntibikabe ibyo iby'abandi bana bozobamwo muri kazoza muvuze ku kibazo kijyanye n'umutekano wanyu cyangwa se ababifuza ko mwakwicwa hari abantu se babahigira mushinga ntahe rwasa hari abantu baba bashyira ku rutonde kuri lisiti y'abantu bakwicwa bariho bariho haba mu gihugu haba no mu bari hanze ibyo birahari amakuru ndayaronka ariko ni benshi butu kuko ndazi yuko ibyo bizohera kandi si ukubera impuhwe z'agaca imiswi ikura ndamaze imyaka mirongo itanu n'ibiri ndiko ndegereza mirongo itanu n'itatu si uko ntagize abampiga ariko mu gihe imana ikinteretse nzokora ibyo mbashije gukora ku neza y'uburundi n'abarundi none se niba mufite amakuru mukaba mufite na serivisi zishinzwe kwita ku mutekano wanyu abari imbere y'igihugu abarondera ni abantu bateye bati Eh, icyo kibazo kira- kiragoye Ni- nu- kiragoye nu- kuko ni ugutomora rwose Eh, oh, erega ingorane ni uko ni amakuru umuntu aronka kandi nabo rega iyo babikora ntibabikorana ubujuju Mhm.
bagerageza gushyiraho ukuntu bakingira ibyo bakora ku buryo rero icyo umuntu akora gusa iyo umenya inkuru ugerageza nawe kwicungera ariko kimwe cyocyo ni uko ugiye uraba witegereza mu barabara ugenda hariho nk'ibintu bimwe bimwe ushobora kwibaza ati, none ni kuki ibi bintu biba mugabo ukamenga ababijejwe babibona iyo ubona nko mu gisagara ushobora kubona nk'imodokari zigendagenda zitagira ibiziranga ukabona nk'imodokari usanga zihindagura ibiziranga kangahe ku munsi ibyo bintu ukamenga nta polisi ihari ibyo urumva ari ibintu byo- byoshobora guhumuriza na cyane cyane ubona wumva ati hari umuntu kanaka i- bamurashe barashe imodokari ku murango umuntu yapfuye imodokari abamurashe bakagenda ngo ntibigera bamenyekana ati ni banaka bakoze iryo shano imodokari zafashwe n'iki n'iki urumva yuko eh, hamwe wovuga uti ni kuki none bimera gutyo none abajejwe umutekano baba bari he biba biri he baba bari hehe Ba- ba- bakora iki iyo ibara riguye kuko n'abantu benshi bimaze gushika muri ubwo buryo bimwe bikaba ku murango izuba riva ugasanga mugabo amatohoza ntahashitse urumva rero nta nkuru rero umuheze muri icyo gihe inkuru umuntu ayirose ntashobora kuyifata minenegwe nawe woyishyira muri kondisiyoneri ti birashoboka ko iki cyoba ugomba kwiyubara cyane ariko nanone nagira ngo twirinde ko byaba ibihuha muti- muragira mutiba muragira mutibo muragira mutiba abo ni bande n'abarundi bene wacu gira n'abanyamahanga babikora ni abarundi bene wanyu n'abarundi bene wacu hari abakunze gutunga agatoki abashinzwe umutekano cyangwa se abandi bantu bambaye impuzu za gisirikare n'iza gipolisi ni abahe muri abo ibyo ari byo byose abajejwe umutekano ni intwaro niyo igomba gu- gukora ku buryo ama- amarorerwa nk'ayo ataba babyumvise nibagerageze bakore ibyo bagomba gukora kugira ngo baburizemwo uwo ari we wese yaba uwo kwitiza izo mpuzu z'abajeje umutekano cyanye uwundi yagomba kwikika mu kiza kuko ayo makuru arahari kandi akomeza kuza yuko ibyo bagomba kubikora bamwe baka- bakibaza yuko babikoze noneho igihugu cyoja mu kajagari gakomeye kumbure baka- bagakamisha akajagari ahandi nawo kumva kumbure umuntu atomenya ariko urumva yuko birababaje ko abantu bokwama biyumvira kwica ko ariyo ko ariyo nyishu y'ingorane zabo aho kuraba ahubwo ingene ibibazo biriho hagati mu gihugu atawobi- atawobi- atawobiremekwa ngo abizizwe ahubwo ko abantu bokwicarana bigatorerwa inyishu ku neza ya twese none se umushatse kuvuga ko icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka agaton rwasa agenda mu gisagara cya bujumbura yikanga afite ubwoba keretse gusa ko ntashobora kwemera ko ubwoba bunganza Mhm.
ariko urumva amakuru nk'ayo anshikiriye zishobora kuyafata minenero ayafata nka nkama nkafata ingingo zibereye zotuma nirinda icyoboneka nko gusamara naho boramuka babikoze ntihagire umuntu no- no- no- sino- si- sinite kw'inkubire y'uko noba naraba- nara- nararangaye kandi nari nabimenye nabyumviye Mhm. mwareba se mushinga ntahe rwasa mu gihugu cy'uburundi cyose ahantu mwumva muri mukumva ko mufite ituze navuga nko mu- mu ngoro y'inama nshingamateka iyo muri mumva nta kibazo mufite cy'umutekano cyangwa se iwanyu mu nzu
oya rega u- umuntu agobye ku- kugira nabi yo kugira nabi aho wowe uri hose biravana nuko nawe aba yabiteguye none se nta bantu baza bicirwa mu biro za- mu mu mabiro yabo cyane bakicirwa mu mabarabara cyane bagategwa bari muhira cyane abandi ukumva ngo baguye mu birabo bari bari kwivuna akanyota ni ukuvuga umuntu agombye kugira nabi aho mwohereza hose niho yobikorera niyo ituma umuntu agomba ku- ku- kwicungera aho yoba ari hose no mu biro by'inama nshingamateka none ntihari ega hari ku isi naho nyine ntabwo hari mu kirere ariko mu kanya muvuze ku kantu ngira ngo ngarukiyeho mushinga ntahe rwasa ku rugendo rw'akazi mwakoze muri namibiya aho mwagize muti ni igihugu kirimo umutekano amahoro n'ituze ariko mu minsi yashize mu byumweru nka bibiri cyangwa bitatu bishize mwagerageje kujya gukora akazi- ah, urugendo rw'akazi mu ntara zimwe z'u Burundi mu ntara ya cibitoke n'intara ya karusi uruzinduko rwanyu ntirwakorwa amakuru abaduhagarariye muri izo ntara batubwiye ni uko mburamatari w'ut- ba mburamatari b'izo ntara batemeye ko mukora urugendo muri izo ntara impamvu ni izihe mu by'ukuri mutubwirije amakuru y'imvaho amakuru y'imvaho ni uko hariho rimwe na rimwe ingorane zishika abategetsi bacu bakumva yuko umenga bari gukorera umugambwe batari gukorera igihugu ugasanga rero bo bashaka yuko abanyagihugu baba nk'imbohe babone bo gusa bumve ibyo bababwira gusa nti- ntibabone uwundi muntu cyane cyane iyo atari muri umu- muri uwo mugambwe nta kindi cyabiteye kuko zari ingendo z'akazi bisanzwe kandi noneho murazi yuko muri demokarasi nimba twemera ko demokarasi ibaho ubutegetsi buratandukanye ubutegetsi urwego nshingamateka ruratandukanye n'urwego ntwaro batandukanye n'urwego rw'ubucamanza bamwe bamwe bose barafise amabanga bajejwe kimwe gusa nuko izo nzego zigomba gukorana mu bwumvikane mugabo hano usanga eh, abo mu rwego ntwaro bashaka kwigira kwishyira hejuru ngo batange amategeko ku bintu byose uburenganzira bw'abanyagihugu bagashaka eh, ntibaburonke ni muri iyo ntumbero rero kumbe naje babikoze gutyo kuko wumvise nka buramatari wo mu cibitoki avuga ngo ngo narahagaze ngo ndamukanya n'abantu ikosa noba nkoze mpagaze ryoba ririhe ndamukanije n'umuntu ikosa noba nkoze ryoba ririhe urumva eh, hariho ukuntu bashaka yuko abantu ba- bama mu gitsure c'umugambwe uri ku butegetsi ibyo navyo ntibifasha kuko n'izindi ntwaro zarabayeho zikora mwene uko ariko impera n'imperuka zarahinduwe zarahinduye imirisho ni uko bokumva yuko iki gihugu n'ico abarundi bose ni iki gishobora kwitiranwa n'umugambwe Mhm.
ntigishobora kwitiranwa n'ikindi kintu uburundi n'uburundi ni ubw'abarundi twese dufise ibwirizwa shingiro ritugenga nibareke umurundi uwo ari we wese ibyo ahabwa n'ibwirizwa shingiro abironye ku neza y'igihugu kuko twese dushaka yuko igihugu gitera imbere nta murundi yanka uburundi bwiwe twese turabukunda ntawubukunda gusumba uwundi naho yokwibaza ko abukunda gusumba uwundi twese turabukunda kandi twese turashaka kubukorera turashaka kubuteza imbere nibareke rero umwe wese atanga intererano yiwe yo kubaka uburundi uko ashoboye ni ikibazo abatwumva bakwibazaho mushinga ntaherwasa cyane ko kuba mu cyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka yajya muri namibia mu rugendo rw'akazi ariko ntabashe kugira urugendo rw'akazi mu ntara z'u Burundi nkiri kuri icyo kibazo cy'umutekano mushinga ntaherwasa abanywanyi b'ishyaka rya abanywanyi b'umugambwe wanyu FNL mu ntara zitandukanye hari aho baciri bari muri za sentare kubera ibibazo by'umutekano bashobora kuba bahungabanya cyangwa se inama zitemewe n'amategeko babakoresha hari abagiye bicwa mu minsi yashize hari n'uwanyerejwe cyangwa se uwanyorojwe ejo bundi mu ntara ya bujumbura icyo kibazo cy'abanywanyi banyu cyo n'umutekano wabo n'umugambwe wanyu nk'umuyobozi umwe mu bayobozi bakuru b'inama nshingamateka mucyakira mute birateye agahinda kuba ibintu bi- bimeze nk'uko kuko mu gihe ibwirizwa shingiro ryemera yuko haba ibyiyumviro bitandukanye imigambi itandukanye keretse ko data wacu wowo ba- banawutwaye bakawu- ba- bakawugira n'uyu munsi badashaka yuko wakwiyunga mu gihe ibwirizwa shingiro ryemera yuko habaho ubutandukane mu byiyumviro nta muntu akwiye gupfungwa azira ibyiyumviro byiwe ni bimwe navuga yuko hari bamwe bibaza yuko umenga barasumbya u- ubwenegihugu abandi kuko usanga bagenda bakadendekeranya utuntu kugira ngo bafunge uyu bafunge uriya kuko abantu bahuye mwebwe ubundi hari ibintu byashyitse navuga ni ibara muri komine busoni umuntu yahishije urwagwa abagenzi bagiye kumutemberera bariko barasangira akagwa nk'uko Mhm.
bisanzwe mu mico y'abarundi hose baca baraza barafata ngo bagenda gupfunga ngo bari mu nama ese i- inama hoho bokora inama atari inama yo- yo- yo kugira ubu- y'ubugizi bwa nabi ari inama yo kurondera ingene biteza imbere cyangwa bateza imbere intara yabo ikibi cyoba kirimo n'ikihe urumva hariho uko kuntu wogira ngo abantu bashaka yuko haba umugambwe umwe kandi amategeko yemera yuko abantu batandukana mu byiyumviro nacyo gituma buriya amabohero y'u Burundi yuzuyemo abantu bazira ibyiyumviro byabo Mhm.
ubwabo bakavuga ngo nta bafungwa ba politiki bahari ubwabo utoteje abantu kubera yuko mudahuje ibyiyumviro ukabafunga aba ari imbohe za politiki mu bisanzwe ibyo rero birateye agahinda nibaza yuko byoba na bimwe mu byoganirwa igihe ibyo biganiro byobaho ingene umwuka mwene uwo wo- wobaho mu gihugu abantu hakabaho uguha- u- u- u- ukwiyumvanamwo hakabaho ukwihanganiranira abantu bakumva yuko ubutandukane mu byiyumviro atari ubwansi ahubwo yuko mu butandukane bwacu duhuriye hamwe bamwe bakavuga uko babona ku kibazo runaka ko twoshobora kuza dutora inyishu zotuma igihugu ki- kisununura gusumba aho kubandanya tugishyira muri izo njyane aho abantu usanga bariko barinubana kubera badahuza ivyiyumviro nk'uko bivuze kudahuza ibyiyumviro niyo nshingano ya mbere niryo hame rya mbere ry'intwaro rusange ry'ubutegetsi bwa demokarasi none se ko mumaze hafi umwaka natangiye mbivuga mumaze hafi umwaka muri mu nama nshingamateka y'u Burundi murebye akazi mwakoreye abarundi muri icyo gihe cyose muri make cyane amanota mwakwiha nangahe mwaha inteko yose ku manota icumi mwakwiha angahe rero ivyo birangora kwiha amanota kuko nohava ndenganya abandi Mhm.
nibaza yuko abo abotanga amanota n'abo dukorera nibo bomenya bati tubahangahe cyane naka tumuhangahe mu mbabarire rwose jewe icyo kibazo ndumva nta nta nyinshi ndoshaka kukirongera byongora cyane kuko hari ubwo ndoshobora gusanga nikunze cyangwa nkasanga ndenganije abandi Ye, nta kibazo birumvikana mushobora kwihenda nk'uko mubivuze noneho mbere yo gusoza umushinga ntahe rwasa hari impanuro y'umwihariko mwageza ku rwaruka rw'u Burundi urwaruka rw'uburundi impanuro ya mbere noruha ni uko rugomba kumva yuko kazoza karwo ntabwo kari mu bantu bababesha bakababwira ibintu by'indoto aho kubereka ukuri uko kuri noneho ngo bitegurire guhangana n'uko kuri imbere icyo ni icya mbere ikigira kabiri ni uko urwaruka rugomba kumva yuko rurafise inguvu rurafise ubwenge nirukoreshe izo nguvu n'ubwenge kugira ngo rwonyine ubwabwo rwiteze imbere hadagomba kuvuga iki uno munsi benshi bari mu mashuri ku karorero bari mu mashuri bokwiga bumva yuko bagomba kuzoja gutanguza ubuzi aho kuzoja gusaba ubuzi kuko hano mu burundi igisata cy'abikorera ibyabo ni nk'aho kitabaho urwo rwaruka rero rwokwitegura rukarondera ubumenyi n'ubuhinga mu mashuri kugira ngo ruje gutanguza icyo gisata burya byotuma iki gihugu kiva no muri izi ngendo z'indyane kuko akenshi urwaruka rushobora guhendwa n'abanyepolitike ati mwebwe kora gutya tuzobaha akazi kora gutya tuzobaha ibi burya mwebwe nimudufashe mutoteze bagenzi banyu uku na kuriya tuzoca turo tubaha ibi icyo urwaruka rurakwiye kumva yuko rugomba kugira urukundo hagati yarwo bakumva yuko mu butandukane bwabo mu ma- mu migambwe barimwo bakumva yuko bose ibibazo biba hanze ari bimwe ibibazo by'ubu- by'akazi ni bimwe kuri bose ibibazo byo kuronka ukuntu bashobora kuronka nabo amafaranga biraba hanze bose noneho bakumva yuko bagomba ahubwo gushyira ingufu zabo hamwe batarabya ubutandukane bwabo bakaraba ingene bahangana n'ibibazo bihari mu buzima bwa buri munsi hano mu burundi ndabashimiye cyane eh, mushinga ntahe agaton rwasa icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka mu Burundi mbashimiye kandi n'impanuro muduhaye hano ku ijwi ry'Amerika murakoze cyane ndabakengurukiye murakoze namwe ndabakengurukiye kuri akano kawe mwampaye ndabashimiye namwe inshuti mwatwumvise mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi namwe kandi mbararika mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu ibyiyumviro byanyu aho muri hose kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi mwese kandi mbifurije ibihe byiza mwumva radiyo ijwi ry'amerika